mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi ya short waves mu burundi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri kumwe kandi na Oriane itanga ishaka nanjye ndabaramukije ndabipfuriza ikaze mwese turasavye abategetsi bo mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ko bodufasha mu matohoza yamaze gutangura kugira ngo abo bicanyi bari ku butaka bwabo bafatwe hanyuma bashikirizwe ubutungane bw'u Burundi uwo ni silvestre nyandwi umushingwamanza mukuru wa repubulika ya burundi asaba ubufasha igihugu cya kongo mu ifatwa ry'abakekwa mu bwicanyi bwahitanye abantu makumyabiri na batandatu mu ntara ya cibitoki
ahandi naho itana mu mitwe hagati y'abanyepalesitinya n'igipolisi ca israel ryahitanye abanyepalesitinya mirongo itatu n'indwi abandi amajana n'amajana barakomereka igitero cy'ubwihebyi ku biro by'igipolisi mu gisagara ca subaraya muri indonesia cyakomerekeje abantu cumi izo nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku- mu kanya ku buryo burambuye mugume hafi ya radiyo yanyu amakuru y'ijwi rya amerika washington dc tuyahere kuhavugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye oriane itangishaka murakoze cyane jini mukankusi tuyahereye muri afurika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bimenyesha ko ikiza gishasha c'indwara ya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo imaze kwica abantu cumi n'icyenda kuri uno munsi wa mbere ibiro vya oms bimenyesha kandi ko igitigiri c'abantu mirongo itatu n'icyenda bamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya equateur mu bamaze kwandura ebola harimwo n'abakozi b'amavuriro batatu ubushikiranganji bwa kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanyije n'ibiro vya oms bariko baragerageza kumenya abantu bahuye n'abamaze kwandura iyo ndwara ya ebola kugira bashobore kubacandaga hakoreshejwe umuti uriko urageragezwa ibiro vya oms bivuga ko urucandago rwiswe rvsv zebov uma- rumaze kugeragezwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi mu- ku mugabane wa buraya muri afurika no muri leta zunze ubumwe za amerika basanga nta ngaruka mbi ifise ku bantu ahandi naho kuri uno munsi wa mbere mwitana mu mitwe hagati y'abanyepalestiniya n'igipolisi ca israel ryahitanye ryahitanye abanyepalestiniya mirongo itatu n'indwi n'abandi amajana n'amajana barakomereka aho hari mu myiyerekano abanyepalestiniya bariko baragira yo kwiyamiriza ibiro ibirori vyariko bibera i yerusalemu ku mutaga w'uno munsi aho amerika yugurura icese ibirori ibiro vyayo vya ambasade nshasha muri israel uyu munsi ugizwe uyu munsi ugizwe n'ibirori eh, ku ruhande rwa Israel na Amerika yamara wabaye umunsi ugizwe n'ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ruhande rwa Palestiniya kuva habaye intambara hagati ya Palestiniya na Israel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu karere ka Gaza leta ya Palestiniya ikorera mu karere ka Cisjordan ira- iragiriza Israel kuba yakoze ubwo bwicanyi butagira izina mu karere ka Gaza mu gihe ubwo bwicanyi bwatera bwiyongera perezida wa amerika donald trump yariko arashikiriza ijambo kuri televiziyo rishimagiza israel donald trump yongeye yandika ku rubuga rwiwe rwa twitter yuko yariko arakurikirana ibirori kuri shene ya televiziyo y'abanyamerika fox news araba, mm, araba asanzwe araba buri gitondo uko ivyo birori vyariko biragenda umwanya ku wundi amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya abantu amajana n'amajana bashigikiye muskatar al sader umu isilamu wo mu bwoko bw'abashiite baraye baraye bakwiragiye igisagara ca bagdad mu ijoro ry'ejo ku munsi wa mungu ni nyuma yaho hatangarijwe igice cavuye mu vyari mu matora yo mu gihugu cose y'abashingamateka muri iraq ibiro bijejwe gutegura amatora muri Iraq byatangaje ko urunani rwa Al Sadir rufise amajwi menshi muri ayo matora yabaye mu gihugu cyose Al-Sadire ntiyitoje ku giti ciwe muri ayo matora ariko urunani rushaka ko ari we abaserukira nigo rushigikiwe n'abantu benshi ku mugwa mukuru wa Baghdad urundi runani rw'imigambwe ishigikiwe ishigikiye abategetsi ubutegetsi muri Iraq nigo gwaje mu kibanza ca kabiri Al-Sadire atsinze amatora vyoba agahombo gakomeye cyane ku ruhande rwa leta ku cyane cyane ku ruhande rw'umushikiranganji wa mbere Haidi al-Abadi Andi naho mu myiteguro y'inama hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Korea ya ruguru Kim Jong Un mu gihugu ca Singapore ku itariki cumi na zine umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yabwiye televiziyo y'abanyamerika Fox News kuri no musi wa mbere yuko ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri ikibazo nyamukuru cy'umutekano gitegerezwa kumvikanaho ku bijyanye n'ihagarikwa ryo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nucleaire ku ruhande rwa korea ya ruguru
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze mugenzi wacu tugejeho amakuru mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ho mutwumvira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu dukomereze mu karere duhera mu rwanda aho leta y'u rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku mpunzi hcr batangiye batangiye nyine kuva ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize igikorwa cyo kubarura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira mu gihugu cyabo inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda asumuta kabuye umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri minisiteri ishinzwe impunzi bwana jean claude rwahama yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko mu nkambi eshatu zicumbikiye impunzi z'abanyekongo inkambi ya gihembe mugombwa na kigeme ariho hatangirijwe icyo gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gusubira iwabo bwana rwahama avuga ko muri izo nkambi eshatu zatangiriwemo icyo gikorwa cyo kubarura impunzi z'abanyekongo zifuza gusubira iwabo habarurwamo impunzi zigera ku bihumbi mirongo ine impunzi icyenda gusa zo mu nkambi ya gihembe mu majyaruguru y'u rwanda arizo zonyine zagaragaje ubushake bwo kuba zasubira mu gihugu cyazo gusa ngo zisaba ko byaba nyuma y'aho umutekano umaze kugaruka bwana rwama avuga ko izindi nkambi nk'iya kiziba ahari hamaze iminsi humvikana impunzi zisaba ko zasubizwa iwabo ibikorwa byo kwandika bifuza gutaha bitangira kuri wa kabiri bwana rwama jean claude yasobanuye gahunda ikurikiraho iyo impunzi zarangije kwerekana ko zifuza gusubira mu gihugu cyazo igikurikiraho ni ugutegura uburyo bagomba gutaha abashatse gutaha bashakirwa uburyo bagenda ndavuga mu mamodoka bashakirwa impamba ibyo bakunze kwita repatriation package ibyo rero biba bisaba ko abantu babyitegura neza kugira ngo bafashe umuntu gutaha mu cyubahiro gutaha mu buryo bwa bubereye cyangwa buboneye ikiremwamuntu ibyo rero urumva ko bisaba gutegurwa gusa ntabwo bifata igihe kinini kandi binaterwa n'umubare abantu bifuza gutaha uko bangana ariko umubare uwo ari wo wose uwaba wifuza gutaha wese ntabwo yabuzwa gutaha n'uburenganzira bwe icyifuzo cyo kuba impunzi zasubira iwabo ku ikubitiro cyumvikanye ku mpunzi z'abanyekongo baba mu nkambi ya kiziba hari hagiye gushira amezi atatu badasiba kuvuga ko icyabagwa neza ari uko bahabwa uburenganzira bagasubira iwabo aba ni bamwe bari baherutse kuganira n'ijwi rya amerika turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri kongo kuko ndabona leta y'u rwanda yatwanze icyo dusaba mu by'ukuri ni uko twataha tukavanga kuko nta mahoro nta mahoro dufite mu nkambi leta y'u rwanda ivuga ko impunzi zizaba zahisemo gutaha iwabo zizafashwa gutaha ariko ikanasaba abazahitamo kuguma mu rwanda kubahiriza amategeko u rwanda rugenderaho ntabwo navuga rero ko ngo impunzi za kiziba zose wenda ngo tuzifate muri rusange zazamuye amajwi zivuga ngo zirashaka gutaha ngira ngo icyo gikorwa ejo nigitangira tuzareba ababyifuza gutaha kandi n'ababyifuza gutaha nubwo ari uburenganzira bwabo tuzabagezaho amakuru tubabwire tuti dore aho mushobora gusubira uko hameze icyemezo mugifata ariko byibura mufite amakuru iyo gahunda yabaho ndavuga gahunda yo gusubira iwabo cyangwa abazaba basigaye ibyo byose igihe tukibacumbikiye tugomba guhora iteka tubatoza kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu ntabwo dushobora gutunga abantu bata- batubahiriza amategeko iki gikorwa cyo kubarura impunzi zifuza gutaha kirakorwa na leta y'u rwanda ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ku ikubitiro iki gikorwa kirabera mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo gusa umuyobozi ushinzwe impunzi muri minisiteri ishinzwe iby'impunzi bwana rwahama avuga ko hakiri kare ko impunzi zaturutse i burundi zasubira iwabo ariko kuba ahitamo gutaha nawe atabibuzwa impunzi kandi zari zimaze iminsi zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara nyuma y'aho buri mpunzi ihabwa amafaranga ibihumbi bitanu magana arindwi buri kwezi bwana rwahama akemeza ko muri uku kwezi kwa gatanu amafaranga ahabwa impunzi yiyongereye buri mpunzi ikaba ihabwa amafaranga asaga ibihumbi bitandatu gato nubwo ayo mafaranga bigaragara ko ari make ugereranije n'ibyo impunzi zikenera rwahama avuga ko imiryango isanzwe ifasha impunzi hcr ndetse na pamu bakora uko bashoboye kose ngo imfashanyo yiyongere u rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi mirongo inani ziri mu nkambi eshanu mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yoba ifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaa cumi n'imwe n'igice gushika isaa zibiri zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi ndwi amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo inani na gatanu ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaa cumi gushika isaha zibiri zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi igihumbi ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short ways tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ni ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire noneho mu burundi itsinda ry'iperereza ku bwicanyi bwahitanye abantu makumyabiri na batandatu bwabereye mu ntara ya cibitoki rimaze gushyirwaho uwo mugwi uha- wahawe igihe kingana n'ukwezi kugira ngo uzabe watanze icyegeranyo cy'amatohoza uzaba wakoze mugenzi wacu fidelite yishatse aduha inkuru irambuye
ishingwa ry'uwo mugwi riri mu itangazo umushikirizamanza kizigenza repubulika y'u burundi yasohoye kuri uyu wa mbere nyanzwe silvestre turamenyesheje ko twashyizeho umurwi wo gutohoza kuri ubwo bwicanyi kugira hamenyekane ababukoze ababafashije hamwe n'ababutumye maze bahanwe hisunzwe amategeko tukaba twawuhaye ikiringo cy'ukwezi kumwe gusa kugira ngo uzobe washikanye iyo dosiye imbere ya sentare tukaba dusaba ko uwo wese afise icyo abuzi ko yogishikiriza parike nkuru ya repubulika y'u Burundi gutyo ababukoze bahanwe hisunzwe amategeko uyu mugwi abawugize n'ingene bangana ntibyashyikirijwe uyu mushikirizamanza mukuru wa repubulika amenyesha ko amatohoza ya mbere bamaze kugira yemeza ko bishe abantu mirongo ibiri na batandatu mu ijoro ry'uwa gatanu ishuri wa gatandatu baje bazananye mu gihugu kibanyi ca kongo kandi ko ariho basubiye baheje kuri iyi nkumbi mu bice birimwo imbi u burundi busangiye na kongo umutungo wa rugarika usanzwe urimwo ni mu buraruko bushira uburengero bw'u burundi aho rero umushingwamanza mukuru wa repubulika y'u burundi asaba ubufasha igihugu ca kongo mu ifatwa ry'abakoze ubwo bwicanyi turasavye abategetsi bo mu gihugu ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ko bodufasha mu matohoza yamaze gutangura kugira ngo abo bicanyi bari ku butaka bwabo bafatwe hanyuma bashikirizwe ubutungane bw'uburundi naho abantu bishwe mu gihugu cy'u Burundi kuva ku nzego zo hasi gushaka barongoye igihugu mu byo baba bashikirije ni uko umutekano wifashe neza kandi ko inyabune y'umutekano yamirikanuye iyo nyabune ni ukuvuga ubufatane bw'abanyagihugu abajije intwaro abajije umutekano hamwe n'abo mu butungane baje hamwe mu gucungira umutekano yamara ubwicanyi bwo mu Cibitoke komine Buganda bwabaye atagitabara nk'uko amakuru ava bakite ku icumu abyemeza aho ni mu gihe hafi y'ahabereye ubwo bwicanyi hari hasanzwe hari ikirindiro cy'abasirikare umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Bayereke kuri radiyo isanganiro isamira mu gihugu cy'u Burundi yemeje ku munsi wa Mungu ko ku ruhande rw'abasirikare bari kuri ico kirindiro hariho akaciyemwo kandi ko nabo nyene bariko barakora amatohoza kugira ngo ikosa rizokwagirwa mu basirikare bari kuri ico kirindiro ahanwe hisunzwe amategeko ubu aho mu ruhagarika kubwo amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bahora kuri ico kirindiro baciye bimugwa bose basubizwa mu ikambi yo mu Cibitoke atari umwe avuyemwo maze basubirizwa n'abandi bose bamwe mu bapfuye baharugwa mirongo ine na batandatu hakaba harimwo abana baharugwa ku icumi n'umwe bari hagati y'amezi atatu n'imyaka cumi n'ine abakenyezi nabo bagera ku icumi nayo abagabo ni batanu abakomeretse bo bagera ku ndwi leta y'uburundi bicishije ku mushikiranganji w'umutekano no gukinga ibiza komisiyo de polisi anenge yo mu nyoni yaremeye kuzovuza abo bakomeretse gushika bakire leta kandi yaravuze yuko izofata mu mugongo ababuze ababo abitavye imana bo nyene bazohambishwa na leta ifubwa ryabo itegekanijwe kuri uno wa kabiri i bujumbura fidelite yishatse ico rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongere dusubire mu rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo umuhanzi w'icyamamare mu rwanda kizito mihigo yitabye urukiko aburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bugamije kugirira nabi ubutegetsi buriho kizito mihigo yasabye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga kumutandukanya na bagenzi be kugira ngo abonere ubutabera ku gihe umucamanza yanze ubusabe bw'uregwa avuga ko kizito mihigo yakoranye ibyaha na bagenzi be bityo ko urubanza rugomba kubera hamwe mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye uru rubanza mu nkweto z'ibara ry'umutuku rifite akarango ka nayiki k'umweru n'amasogisi yereruka mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa isaha ku kuboko kw'ibumoso n'ishapure y'umweru ku kuboko kw'iburyo acigatiye amadosiye yifashisha aburana akarango ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku mufuka w'ishati nguko uko umuhanzi kizito mihigo yinjiye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ajya kuburana ubujurire bwe ku byaha by'ubugambanyi bwo kugira nawe ubutegetsi buriho yagaragaye yunganiwe mu mategeko na metre antoinette mukamusoni ku isura mu mivugire n'igihagararo kizito mihigo arakomeye mugenzi we bareganwa demobe jean paul dukuzumuremyi yagaragaye mu cyumba nta bwunganizi ni mu gihe umunyamakuru kasiye nta muhanga we yabuze mu rukiko byahise bikurura impaka ku baburanyi bombi demobe dukuzumuremyi yasobanuriye urukiko ko impamvu atunganiwe ari uko atishoboye umucamanza yamubajije niba yaranditse asaba gushakirwa ubwunganizi yasubije ko kubera kumuzengurutsa mu magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu bitamworoheye kwandika asaba ubwunganizi umucamanza yavuze ko afite inyandiko y'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa igaragaza ko umunyamakuru nta muhanga yatorotse gereza mu mpera za bibiri na cumi na karindwi ahawe ijambo umuhanzi kizito mihigo yatangiye asuhuza inteko iburanisha ati mugire amahoro ati bimaze kuba nk'akamenyero ko muri uru rubanza hakunze kuvuka impamvu zo kudindiza urubanza zitanturutseho ati nagiye ngaragaza ko hagati yanjye n'abo tureganwa nta sano rinini dufitanye ku buryo umwe abuze batabuza abandi kuburana asaba ko ubutabera bwatandukanye imanza zabo kuko ngo uretse isano ritoya yemera bafitanye naho ubundi mu magambo ye ati n'imiburanire yacu si imwe naburanye nemera ibyaha bo bahakana ati mu bushishozi bw'urukiko rw'ikirenga nizeye mwongere musuzume niba umuntu udahari yatubuza kuburana kandi murebe dogera urubanza rugezeho uyu munsi ko ntatandukana nabo icyemezo mufata ndacyakira nkemere nta ngingimira metire mukamusoni umwunganira yavuze ko bajuriye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyo kimwe n'abareganwa na kizito mihigo aravuga ko nta muhanga na dukuze umuremyi batanga ubujurire aribo bari babifitemo inyungu bityo ko dukuze umuremyi kuba atagaragaza impamvu zifatika atabonye ubwunganizi ibyo yabyirengera mu mvugo ica amarenga yo kudahabwa ubutabera ku gihe yagize ati iyi tariki y'urubanza tumaze igihe twarayisabye tuyibonye tuyinyotewe none turayibonye ati padentere padaxiyo ashaka gushimangira ko nta gaciro abareganwa na kizito bahaye ubujurire bwabo bwana faustin nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha unashinja abaregwa aravuga ko kugeza ubu ubutabera bw'u rwanda butazi irengero ry'umunyamakuru nta muhanga yisunze ingingo z'amategeko yasabye ko ikirego cy'ubujurire bwe cyasibwa igihano yahawe n'urukiko rukuru kigahama uko kiri kuko atitabye nta mpamvu igaragara yavuze ko nta muhanga yiyimye amahirwe yo kubona ubutabera bwana nkusi aravuga ko ari uburenganzira bwa demobe dukuze umuremyi kubona ubwunganizi aravuga ko yitabye bwa mbere bityo ko nta gutinza urubanza kugaragara ku cyo gutandukanya urubanza rw'abaregwa kizita kabura na wenyine nk'uko anyotewe ubutabera w'umushinjacyaha yavuze ko n'urega ubwe yemera ko hari isano afitanye na bagenzi be yavuze ko mu migendekere myiza y'ubutabera ubutabera bitaba byiza kuzitandukanya kuko asanga hari isano nini bafitanye ku mikoranire y'ibyaha umucamanza yafashe iminota mirongo itatu mu mwihereraza yanzura ko ubujurire bwa nta muhanga bugomba gusibwa igihano kikaguma uko kiri yahaye kandi dukuze umuremyi igihe gisatira ukwezi kuba yabonye umwunganizi mu mategeko yanzuye ko urubanza rutagomba gutandukana kuko abaregwa bafitanye isano mu mikoranire y'ibyaha abaregwa bose batawe muri yombi mu kwa kane bibiri na cumi na kane bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho birimo guhitana perezida paul kagame no kwica bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu n'ibyaha umucamanza wa mbere yahamije umuhanzi kizito mihigo n'umunyamakuru kasiye nta muhanga navuga ko bagombye kuba babihanishwa ku gihano cy'igifungo cya burundu gusa umucamanza yahanishije kizito mihigo gufunga imyaka icumi kuko ngo atananije ubutabera ku rwego rwa mbere umuhanzi wamamaye mu bihangano bibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza imana kizito mihigo yaburanye yemera ibyaha anabisabira imbabazi kizito yageze no ku rwego yirukana abanyamategeko be mu rubanza bavuga ko amagambo yaba yaravuze atagize ibyaha urebwa agasanga izo mpaka zabo n'ubushinjacyaha zishingiye ku mategeko zitaramuhaga amahirwe yo kubona ubutabera ku rundi ruhande umunyamakuru kasiye nta muhanga we na mugenzi we demobe dukuze umuremyi bo baburanye bemeza ko ibyaha baregwa ari ibicurano babyemejwe n'ingoyi bariho ku munsi wa nyuma bakatirwa bwana nta muhanga watorotse ubutabera ku rukiko rukuru mbere yo kurizwa imodoka asubira muri gereza yabwiye itangazamakuru ati quelque soit la longueur de la nuit le soleil finira par paraître nta joro ridacya mu mvugo igenekereje ya kinyarwanda ibyaha abaregwa bishingira ku biganiro kizito yemeza ko bagiranaga na bamwe mu bagize ihuriro rnc ridacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda byashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka ku butegetsi buriho mu rwanda n'ibindi bagiranaga n'abo muri fdr ribarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuba umuhanzi kizito mihigo yatabwa muri yombi cyitwa igihangano cye cyose cyahindutse nka kirazira mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byabimburiwe n'ibitangazamakuru by'igihugu na mbere y'uko ahamywa ibyaha ku rwego rwa mbere iburanisha ritahari riri ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turabararitse rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara mugezwaho na radiyo ijwi rya amerika dusubire gato mu rwanda minisiteri y'ubuzima iravuga ko kuboneza urubyaro bititabiriwe neza byitabiriwe neza mubabarire byaba igisubizo cyo guhashya imirire mibi mu miryango iyi minisiteri iravuga ko ibibazo byo kugwingira kw'abana ndetse na bwaki bitaranduka mu gihe imiryango yakomeza kubyara abana idashoboye kurera mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana akomeza iyi nkuru Minisiteri y'ubuzima n'iy'uburinganire n'iterambere ry'umuryango zatangije kuri uyu wa mbere icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi Minisitiri w'ubuzima Dr Diane Gashumba avuga ko hatabayeho kuboneza urubyaro mu buryo bukwiye ibibazo by'igwingira n'imirire mibi mu babyeyi n'abana bitapfa kuranduka Minisitiri Gashumba avuga ko akurikije imibare ikomatanyije ya gahunda zo kuboneza urubyaro ubwitabire muri iyi gahunda buri hejuru gato ya mirongo itanu na rimwe ku ijana ariko icyegeranyo giheruka cyatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyo cyerekana ubwitabire buri hasi y'ubwo ikigereranyo dutanga cyatanzwe muri bibiri na cumi na gatanu ni uko umubare w'abagore cyangwa bageze mu myaka yo kuba baboneza urubyaro uracyari hasi uracyari hasi ni mirongo ine na karindwi ku ijana icyo dukora ni ugushyiramo imbaraga mu kubigisha guhugura abatanga izo gahunda ni ukwigisha ukamwigisha ibyiza byo kuboneza urubyaro ukamwigisha ko bigabanya impfu z'ababyeyi ukamwigisha yuko agomba kubyara umwana kuko yamukoreye gahunda azabasha kumwishyurira mituweli azabasha kumushyira mu ishuri azabasha kumubonera umwanya wo kumuganiriza no kumwigisha akamuha uburere ni ukwigisha ni ukwigisha rero imibare ikagenda izamuka uko imyumvire y'abaturage igenda izamuka bamwe mu baturage bahisemo kwifungisha burundu nka bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bavuga ko bitaba byoroshye cyane cyane ku bagabo kuko hari ubwo bagenzi babo babanye banabita amazina batesha agaciro nk'uko uyu twaganiriye bitubwira amaze imyaka umunani yifungishije burundu ariko yafashe iki cyemezo amaze kubyara abana barindwi nubwo abantu baduteraga ubwoba ngo iyo umuntu yaboneje urubyaro ku mugabo bwa burundu ngo aba abaye ikimara ariko njyewe nabikoze ntacyo nitayeho bigeze nyuma mbona umubiri wanjye ugenze neza nta ngaruka nigeze kugira ubuzima bwarakomeje nta byo bavanga umugabo ntabwo ahura n'umugore duhuraga neza nta kibazo ahubwo binarushaho byabibuze mbere bavuga ngo njye narikonesheje ngo ntabyo ngora ngo nabaye igikone gutyo ariko ubu ngubu ubundi bakibivuga yewe nta pfunwe nigeze kugira kubera ko ni ingamba nafashe hari abavuga ko iki cyemezo cyo kwifungisha burundu nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro bishobora guteza ingorane mu muryango mu gihe umwe mu bashakanye yaba yifungishije burundu mugenzi we akamuca inyuma uyu ni umugore umaze imyaka cumi n'itatu yifungishije burundu ariko we n'umugabo we bamaze kubyarana abana bane bumvikanye kwifungishiriza rimwe bombi aho twahagaze aho tubyumva kimwe ni uko mbona nawe yuko wenda yoca ku ruhande duhita tubijamo inama ni uko nawe aragenda arifungishije ni ukuvuga ngo warifungishije burundu n'umugabo wayifungisha burundu ariko ubwo ni uko nta cyizere wari umufitiye ubwo nyine uri kumva ko nta cyizere kiba kihari none si umva wowe uravuze ati wenda ndi urabyara noneho we wenda akajya nko ku ruhande akabyara abandi bana kandi ba bandi uri kubona ko ari buzashobora uri kumva ko aba ari ikibazo biba bisaba rero ngo mubyumvikaneho mwembi mujyane mwembi minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba avuga ko kubyara abana benshi ari ukurengera kuko baba bazitira batarashaka kandi nabo bazakenera kubyara ibishobora gutuma ubwiyongere bw'abaturage buzamuka ku muvuduko ukabije nyamara ubuso bw'igihugu bwo butaguka na gato nubwo ku rundi ruhande avuga ko ntawahatirwa kuboneza urubyaro turabigisha ariko ni amahitamo y'umuntu ntabwo tubabonereza urubyaro ku ngufu batabihisemo iki cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi kirajyana no gukangurira abaturage kurwanya no kwirinda malariya imibare minisiteri y'ubuzima yashyize ahagaragara muri raporo yayo ya bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bari munsi y'imyaka itanu bagwingiye bitewe n'ingaruka z'imirire mibi mu gihugu hose intara y'uburengerazuba niyo ifite ijanisha riri hejuru ku kigero cya mirongo ine na gatanu ku ijana abana bagwingiye n'abarwaye bwaki kubera imirire mibi mu ntara y'amajyepfo ni mirongo ine n'umwe ku ijana mu ntara y'amajyaruguru n'uburengerazuba ni mirongo itatu n'icyenda ku ijana imwe imwe naho umujyi wa kigali abagaragaza ingaruka z'imirire mibi ni makumyabiri na batatu ku ijana iyi raporo kandi igaragaza ko abantu barindwi n'ibice birindwi ku ijana mu gihugu hose bafite umubyibuho ukabije kandi abana bangana n'icyenda ku ijana bo bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mukurikiye ibiganiro byacu mu kanya turaba dusoje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka ariko tubibutse muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi oriyane murakoze cyane jeni amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabwiye ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu uni bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bimenyesha ko ikiza gishasha cy'indwara ya ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo imaze kwica abantu barenga cumi n'icyenda kuri uno munsi wa mbere oms imenyesha kandi ko igitigiri cy'abantu mirongo itatu n'icyenda bamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya ekwateri mu bamaze kuyandura harimwo batatu bakora ku mavuriro ubushikiranganji bwa kongo bujejwe amagara y'abantu bwifatanyije n'ibiro bya oms bariko baragerageza kumenya abantu bahuye n'abo bantu banduye ebola kugira bashobora kubacandaga hakoreshejwe umuti mushasha uri kurageragezwa oms ivuga ko umaze kugeragezwa uyo muti mushasha umaze kugeragezwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi muri amerika iburaya no muri afurika kandi ko basanze yuko uyu muti utageramira amagara y'abantu tubabwiye kandi ko itana mu mitwe hagati y'abanyepalestina n'igipolisi cya israel ryahitanye abanyepalestina mirongo itatu n'indwi kuri uno munsi wa mbere abandi amajana n'amajana barakomereka aho hari mu myiyerekano abanyepalestina palesitina bariko barakora kwiyamiriza ibirori vyariko biraba i yeruzalemu aho amerika yariko irugurura icese ibiro vyayo bishasha vya ambasade muri ico gihugu uyu munsi rero niho ivyo birori vyabaye aho amerika yugurura ibiro vyabo murakoze Oriane nshuti twari kumwe tubashimiye cyane ko mwateze amatwi tukaba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Evan Otko yarafatanije na Fasil Gebeho wegeranyije aya makuru akanadufasha kuyabagezaho nkaba nshimiye cyane bagenzi banjye bagize uruhare mu itegurwa ry'ibiganiro amakuru mwayagejweho na Oriane itanga ishaka naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije gukurikira ibiganiro nongere mbashimire byimazeyo kuba mwahisemo gukurikira ijwi ry'Amerika mugira umugoroba mwiza rero mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu tubifurije mwese ibihe byiza